Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesitatu akaburungu radiyo yacu voa com mwiriwe neza nshuti namwe bavandimwe radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'uyu munsi turi kumwe n'umurundi akiri muto aba muri australia no mu burundi yafashe ingingo yo gutangura gukorera ibikorwa byo mu tunga mu gihugu cyamwibarutse fabrice manirakiza yafashe iyo ngingo inyuma yaho arangirije amashuri muri australia mu bijanye no kugwiza itunga manirakiza avuga ko yasanze ubwiza bw'igihugu ciwe ari ntangere kandi n'ibikorwa byo kubaka igihugu bikiri vyinshi kuva atanguye kugendera urundi rero no kuwukoreramwo manirakiza yaciye yibaza ukuntu yorangura ibikorwa byofasha n'abarundi baba mu bihugu vyo mu mahanga aribo bita diaspora mu kanya arabidukira ku mayange mu kiganiro kandi aratubwira kuri imwe mu migambi ifasha abarundi bo muri diaspora kugumana akarenge mu gihugu bibarutse hamwe n'ukuntu bashobora kuronka ingorane zo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo mu burundi muri aho fabrice manirakiza
turi impore cyane murakomeye ngaho ndabona ko muri washington muri iki gihe mu rugendo muri washington muri aho murakomeye ego cyane twaratewe iteka na na ambasaderi w'uburundi ngaha hamwe n'abarundi bahurikiye muri diaspora yo ngaha baradutumira none turahimbawe mwamenyereye ubushuhe bwaho ego twari tumenyereye bujumbura si si cyo kimwe niho hashushe harashuha cyane wiwi ego
reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro cyacu cy'umunsi fabrice manirakiza icyo cyiyumviro cyabajemo gute hari abavuga ko bigoye kuva mu gihugu nk'igihugu murimo mukibaza kuja guteza imbere igihugu cyawe no kwiteza imbere eka no guteza imbere abarundi bagenzi banyu icyo cyiyumviro cyaje gute murakoze cyane jewe maze imyaka irenga cumi n'itanu muri australia rero mu bindi bikorwa byanje bya misi yose nahora nkora icyo bita motivation and inspiration speaking muri australia aho maze kugendera amashuri arenga amajana indwi rero mu bihumbi bibiri cumi na gatanu nagize amahirwe yo kuja gutembera ahantu bita muri east timor nakigwa n'abubahwa baho rero kubera nari isanzwe ni perezida wa kominote yo muri yo mu ntara ndimo muri victoria ndibuka icyo gihe niho nagize iyerekwa iyerekwa ryo kunyereka yuko bikenewe ko nimba ndiko ndateza ibihugu ibindi bihugu imbere cyangwa ndiko ndakora ibi biteza imbere igihugu cyanjye kinkeneye rwose rero cyangwa icyo gishika canza rero mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu canhangura ishyirahamwe ryitwa cam and c burundi ingurabe burundi focus ya mbere yari muri tourisme ariko nsanga tourisme iragoye um, iragoye kuko sibe si twese tuyumva mu burundi rero uh, mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani cangira iyerekwa nyene ryo ku ryo gushaka kubaka ibigwati mugabo nkavuga ati byaje bivanye cyane cyane mu ngorane abadiyaspora tugenda turahura nazo na jewe zanshikiye ah, turungika amafaranga menshi cyane am, mu burundi ugasanga tuyarungikiye imiryango tuyarungikiye abagenzi cyane cyane mu bintu byo kubaka ah, bikagorana rwose ukaca usanga bariko barayatwiba cyangwa bayadukoreshereza nabi rero tugaca tugira ikigumbagumba n'ishavu ryo kwanga uburundi kuko um, niyo ari umuntu umwe wo mu muryango iwawe canke umugenzi wawe aku aku akwibye ayo mafaranga canke akayagu- akagukorera nabi iyo proje uca umenga wasi igihugu cose um, gusa hambavu y'ibyo bivanye n'ukuntu uh, naho nari perezida wa kominote twe nk'abarundi twari turi muri iyo kominote twarakunda gukritika uko ibintu byinshi bitariko biragenda neza mu burundi mugandagera aho mvuga ati bagenzi ati irifo eh, mu cyongereza bavuga ati don't make a change but be the change ati tureke gutungana intoke tureke gukritika ibi na biriya ati kuko no mu kirundi baravuga ati nta wanka konka nyina ngo agwaye uruhere ati reka tugende tube eh, i- impinduka benshi barabona yuko ntobishobora barabona nyene yuko umenga ari ukwiheba mugabo ndagenda mu burundi none nagize amahirwe ubu intambwe ngeze ko ni ndende egome izo mpinduka ni nk'izihe muzidukire ku mayange ego um, impinduka novuga ati twari du- bo twarakunda gukritika either political analyze either uh, financial development either social development ibintu byinshi bijanye n'imibano bijanye no kwiteza imbere exactly exactly hanyuma rero um, novuga ati rero ca ndiyumvira iyo proje iproje ya facebook village uh, ni proje turiko turubakira amazu abarundi basan- bahurikiye novuga ati benshi bahurikiye muri diaspora kuko ibice mirongo icenda na bitanu ku ijana by'ayo mazu yafashwe n'abadiaspora um, rero naragize amahirwe yo ku uh, yo gupresentinga bivanye n'ibyo nize mu ishuri bivanye n'ubu n'ishyaka nari ifise ndabimenyesha banki yitwa yahora yitwa fondo rabita rb ubu yitwa bhb ndababwira uwo mugambi baranshigikira rwose barumva ko ari umugambi twokorana kuva icyo gihe rero tucarura turangura gukora uwo mugambi Ah, rero icyo nababwiye nababwiye ati jewe ndazana abakiriya hanyuma mubahe amadeni tububakire ati kuko ndazi ko abadiyasipora uwo ari we wese afite ishi- igishika cyo guterera agacumu k'ubumwe mu burundi cyane cyane mu byo kubaka byensire egome eh, ico gikorwa co kubaka turakigaruka ko ni umwe mu migambi urwaruka rushobora gufata murazi ko muri iki gihe hariho urwaruka rwinshi ruri mu bushomeri rwaheje amashure eka rwayaciye hagati eka n'urwize imyuga usanga kenshi na kenshi rudashobora kugira imigambi nk'uyu mugambi wafashe ikintu wobwira urwaruka muri rusange kugira ngo nago nyene rwitangurire ibikorwa vyo kwiteza imbere ibintu mubona mu Burundi bindi vyokorwa atari uyu mugambi murimo wo kubaka no gufasha abo muri diaspora n'abaru eka n'abarundi nyene eh, bakiri bato eh, uwundi mugambi mubona abaru- aba- urwaruka rwofata ni nk'uyu he ari za kreno nyinshi ariko umugambi mubona ko woshobora gufasha urwaruka ni nk'uyu agace wocira urwaruka ni nk'akahe bo agace nocira urwaruka naku nakuko um, gufata iya mbere canke kuri, uh, kurinda naho bivanye n'ukuntu igihugu cacu cagiye kiraca mu ngorane zina ziriya hariho ukuntu twama tubona umenga ntitwokora imigambi yacu barayitwiba n'iyo batayitwibye ntibakunda ko um, ko ijya imbere ariko nkavuga ati iki- ahantu hose hari history mbi hategerezwa guca umwanya kugira ihilinge rero ntituce ari twe nyene tuzoyihiringa we need to take an action nkavuga ati rero abajene nobahamagarira kumenya yuko ah, yuri- yu- jewe naratembereye ibihugu bitandukanye ku isi sanga uburundi n'igihugu cya mbere ushobora gutanguza umugambi ufise amafaranga makeyi ugatera imbere kuko akarero nko muri australia ufise ibihumbi mirongo ibiri cyangwa mirongo itanu by'amadolari uza gusanga ugiye gutanguza aga small business bikanakugora ndetse ugasanga n'amafaranga hatswe guherera muri registration ya small business ariko mu burundi niyo uba ufise miliyoni zibiri miliyoni icumi ushobora gukora umugambi uguteza imbere hariho aba- bariko barorora amafi hariho aborora ingurube I- i- utugambi ah, twinshi vrema du- du- dukeneye umugambi um, umutayi mutoyi kugira umuntu atangure kandi ngenda biraba jen nkunze kuyibwirira abajene ati uwo wese aba yumva ko afise umugambi byensiri yiza pana wa wundi aza avuga ngo ndafise umugambi mu mutwe wanje ati arandondera kuko ndafise aba- abadiaspora batari bake bari pre ah, bari redi gushigikira imigambi ya entrepreneuria mu burundi ndamaze kubitrayinga birakunda nibaza- um, nkavuga ati rero um, uh, uh, ibyo birakenewe ko aba abajeni bakura amaboko mu mufuko kuko je nama ndababwira je fabrice si je munyabwenge canke umuhizi wa mbere um, novuga ati nakuye mu- amaboko mu mpuzu no every hari n'abandi bandusha ubuhizi n'ubutwari ah, mugabo bashaka gusa ko no, I mean, no, noterera akamo ko bakura mu muf- amaboko mu mpuzu bagatimba bagakora egome umugambi eka umutahe eh, kurinda ivyo ni bimwe mu bintu bishobora gufasha mu gutangwa kwikorera utwa- u- utwiwe ariko ah, hariho n'ibindi bintu umuntu arinda kuraba kugira arabe ko uyo mugambi eka ah, n'uyo mutahe bizofasha ivyo turabigaruka ko mu kanya ah, mushikana nawe fabrice Yego.
manirakiza ariko nagomba mpa ijambo abanywanyi turi kumwe ba- benshi cyane rwose bari kubarondera kugira ivyo bababajije turi kumwe na nduwimana andre Mwiriwe neza?
Ego. Ora kugenda nshobora kuba ntangure eh, gukeza Fabrice kuva muri diaspora eh, muri Australia akaba ari mu Burundi ku cyumviro aje gushikira cyane cyane ibintu byo kurinda n'umutahe icyo kintu ndabishyigikiye nanje so hanyuma kandi nagomba nanjye kuvuga ikindi kintu numva nawe kiri imbere ni ukuvuga Egome ikindi kintu nduwima bakora, nduwima Andre ariko kandi murashaka kugira ngo kutubwira nabo, murashaka kutubwira ahantu ubwa mbere na mbere aho muri
eh, neza na neza jewe ndi mu bumanuko bw'igihugu mu- Nyanza-Lac Centre.
igihugu uburundi
ego ni mu burundi makamba na cyane cyane muri komine nyandarake ni umurako bw'igihugu yego duga ku ijambo rero ikibazo canke icyiyumviro ego Eh, murakoze cyane muragira eh, ndavuga ko ubwambe nanjye ni guteza eh, umwene wacu mu diaspora eh, eh, kuva muri australia ari imwe na cyane cyane ko eh, yafashe ihangiro ryiza ry'uko ubwenge afise ubwenge yahawe ni ukuvuga ibyo yahawe yahawe ariko arafasha igihugu na cyane cyane abicishije mu kwitanga aho yashyize intare mu cyana cyane cyane akavuga ati kurinda eh, ni iciyumviro gikomeye rwose ni umutahe ukomeye nanjye rero nkongera ko mvuga nti eh, urwaruka nire uhaguruke Eh, hari icyo bita kukwi kukwi eh, mu kirundi babyita ngo kumenya kwibako Eh, twese duhaguruke kugira ngo dushobore gufatana mu nda habe ubwizigirwa Eh, ndahamagara rero uwo mwene wacu mu diaspora ko eh, duhamagara n'abandi badiaspora kuza kubaka igihugu cyacu barundi cyane cyane badufate mu rwego hanyuma natwe eh, duheze rero eh, tubayoboke aha rero nkavuga nti eh, bogerageza cyane cyane ikindi gisata twifuza yuko bo- bo- boshigikira igisata cy'ubushakashatsi igisata cy'ubushakashatsi n'igisata cy'ibidukikije eh, gukingira ibidukikije na cyane cyane kandi eh, be- be- begeranye ibyiyumviro by'urwaruka rwo urushomeri ngaho barahari eh, nta- nta hanini na ntaryo yifuza yuko eh, nawe biba byahuye ku murongo akaza eh, aba- bibaye ngombwa akatwiyemeza kugira ngo natwe dushobore kumurahura ko ubumenyi n'ubwenge na cyane cyane ko ari byo natwe turiko dukoresha na cyane cyane rero rero tugakinga intare yuko ibyo twabitanguye eh, twama duhurira mu mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu aho na ntabwo twama tugira amanama atandukanye na cyane cyane mu kumva cyane n'umutekano ariko tugashyira imbere gukingira ibidukikije tukifuza na cyane cyane rero ko abadesora badushyigikira eh, kugira ngo ntabyo dushobora kubaka igihugu murakoze nduwimana andre ku vyiyumviro vyiza mushikirije reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi evariste irakoze mwiriwe neza
ndabumva muri hega evariste
je erafe irakoze makamba Ima- nyanza rake makamba nyanza rake duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro turi kumwe na fabrice manirakiza
ikibazo cyane nashaka kubaza ku cyerekeye yarize umutumire yarize ku bintu by'ubutunzi n'ubwiza ubutunzi ariko ikibazo umuntu ariko arabona rimwe na rimwe biragaragara neza n'ubwo turondera ku gihugu cyacu cy'uburundi na cyane cyane nk'umunaruka n'ibindi usanga tugomba tugura mu nyungu zitari zitari buduhuze cyane rwose tukaba turangwa n'ibintu byo kubura amasoko kunakuriya ndetse amatagisi akanarenga cyane rero urashobora kubaza ati mbe ni gute nka twebwe urwaruka twubaze dukore dutere imbere kandi bigaragara neza ko ikintu cyerekeranye no gukurakura neza twereke nk'amatagisi n'ibindi tugeze turemereye cyane
murakoze evariste irakoze reka icyo kibazo tugihe eh, mushirantahe fabrice manirakiza akorera mu burundi ivyo bibazo ashobora kuba abizi azi icyo bivuga ko ubu evariste irakoze afite amakenga ku byerekeye cyane cyane ukuntu urwaruka rwo kwiteza imbere kandi mu by'ubutunzi kandi hari ikibazo cyo kuronka amasoko eka n'ikibazo cy'amatagisi avuga ko ari umurengera duka ku ijambo
yego murakoze cyane ngerageje gusa nk'unahera ku cyo uwari yavuze ubwa mbere yari yavuze kuntu kijyanye na na research and environment nkadugira ko mvuga ati diaspora ku by'ukuri irafise abanyabwenge benshi benshi cyane aha novuga nifati mpereye kuri experience ifise abadiaspora cyane cyane nko muri Australia twa uh, turamaze imyaka irenga cumi n'itanu dushitseyo rero wumvise uwo mwanya abana bashitse bakiri bato barahegeye amashuri bakora mu ma corporate companies bakora mu ma companies akomakomeye which means rero um, hariyo abajene benshi hariyo abarundi benshi batsinze bahejeje amashuri bakeneye gusa ayo marembo yo kuza guteza imbere igihugu so nibaza yuko bari bari play kuza guteza imbere igihugu kandi nibyo ndimwo nibyo mbona kandi uwo ari we wese tu ya guverinoma novuga ati ari open uh, ku kintu kijanye no kugwiza ubutunzi nabwo dufatiye ku novuga ati uko ku uh, kubura amasoko canke guhura n'izo ngorane z'amatagisi ikintu kimwe twobanza kumva ni icy'uko burya iterambere ry'igihugu ntirikorwa n'umwe rikorwa na twese uh, muri iyo nzira imigambi yose kuko hariyo umuntu ashobora kuvuga ati jewe uh, sinkora uwo umugambi wanje kubera ntoroherejwe ariko ukaza gusanga kugira yoroherejwe biba bikeneye um, a group of business biba bikeneye at least uh, uh, business zitanu canke cumi ziriko zira operatinga muri iyo nzira rero yo bimeze uko muri iyo nzira rero yo bimeze uko biba bibaye ngombwa ko abo bantu bose baza hamwe baba bikeneye ko abo bantu bose baza hamwe tugakorera hamwe aricyo gituma mvuga ati ibibazo byose tubona kugira bive mu nzira ni uko tujya hamwe tugakora twese iyo umuntu ahuye n'ikibazo ari umwe namenye yuko ugukorana n'abandi niyo solution yabyo kuko nagiye no muri business yanje mu bikorwa ndiko ndakora mugiye murumva cyangwa mukaraba nahuye n'ibibazo byinshi byinshi cyane ariko bimpa umushaha wo kuvuga ati reka mfume nugururira amarembo abazoza mu nyuma ntibazoce mu byo naciyemo which means rero jewe aho maze kugeza ijwi ryanje muri leta baratuzi barazi yuko ibyo bibazo bihari kandi nkunze no ku nkunze no kubivuga ko cyane nk'ubu nk'akarori hoba hari fabrice manekisa hoba hari nk'umugambi wa leta wo korohereza ugwaruka cyangwa abantu bose batanguye kwikorera utwabo mu byerekeye amatagisi bavuga ko ari umurengera
mbo ku cyerekeye amatagisi ntacyo nokivuga ko cyane mugabo icyo novuga ni icy'uko nzi neza ko hariho banki y'abagene yashinzwe hariho n'ikigega cyitwa piyeje cy'abagene cy'amafaranga umukuru w'igihugu yayindiketinze ku migambi y'abaentepreneri b'abagene kandi hariho abatari bake bamaze kuronka ayo mafaranga y'amasitatapu nkavuga ati rero ku bwanjye aho ngeza vurema izo zose ni utwigoro leta yagiragira kugira abagene baze bararonkiya novuga ati baze bararonka iyo nzira hariho n'ukuntu rero ubu novuga ati leta iratwiyumvamo iyo ndabivuze uko naba ndabiganiro nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu akoresha abajene nkabona neza ko ari umuntu arajwe ishinga no kubona abajene bari ku kivi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na nsabimana daniel mwiriwe neza
mwiriwe neza bwana frederic mwiriwe neza murihega daniyela
ya murakoze cyane frederic mperereye nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda ni byiza cyane rwose ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane namwe murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga umutumire wacu ni fabrice manirakiza umurundi akiri muto cyane rwose afite imyaka mirongo ibiri n'icyenda ariko amaze kurangura ibitabike mu byerekeye kugwiza itunga mu burundi naho mu gihugu cya australia naho nyine atuye duga ku ijambo ikibazo iciyumviro
ya murakoze cyane bwana frederic ndagira ngo mbere na mbere nshime mani irakiza fabrice kuko urubyiruko turiyizi uburyo bimera urumva bamwe iyo barenze igihugu bumva ko uko bisa kose ubuzima bazabafatishiriza imahanga bakumva ko mu by'ukuri ariho umuntu yajya akaronka neza so ndagira nshimire uwo manirakiza watekereje neza igihugu cye yavutsemo akajyanamo n'imishinga iteza abanyagihugu imbere mu mumbarize mu by'ukuri abona izihe mbogamizi ese gukora mu bihugu bibiri biramworoheye ese mu by'ukuri afurika ugereranije na australia abona ari ayahe mahirwe ahari mu by'ukuri ahari urubyiruko twagakwiye kuyoboka natwe ababyifuza ese afasha utu urubyiruko urwaruka bifuza nabo gutera imbere muri ubwo buryo nabo bakagwiza inama baha ni izihe ese hari ubufasha we yabaha murakoze cyane bwana frederic murakoze cyane sabimana daniela ibibazo byiza cyane rwose reka fabrice manirakiza bicaye hirya no hino y'intambamyi ushobora kuba mubona mu gukorera mu gihugu cy'uburundi no mu gihugu cya australia n'izihe inama ugira ugaruka n'izihe duga ku ijambo murakoze cyane intambamyi novuga ati zihari zininiya ni iby'uko ni iby'uko iyo uri kurakompera igihugu cya australia n'uburundi cyangwa n'u rwanda cyane cyane n'uburundi australia novuga ati ni igihugu cyateye imbere rwose rwose kiri mu bihugu byiteye imbere rwose uri uburundi nabwo ugasanga ni igihugu gikenye twese turabizi rero hariho gapu niniya iri in between akarero notanga na kuko nk'intambamyi nagenda ahura nazo ndibuka ko nzanye poroje ya facebook village tuza kuvuga ko ni poroje nazanye icyo twita mortgage system bisanzwe bimenyerewe hanze cyane cyane nk'izo za australia cyangwa mu bindi bihugu biteye imbere mu burundi rero ukaca usanga iyo iyo iyo porogaramu ntimenyerewe ntimenyerewe n'amabanki ntimenyerewe n'abantu ukaca usanga rero uko iriko irakora haca hazamwo ukutumvikana kwa cyane kandi birumvikana rwose kuko urabye nko muri australia iyo usabye a mortgage loan nka interest rate uza gusanga iri ku bice bibiri ku ijana ariko mu burundi uza gusanga banki yaguhaye kuri make iguhaye ku bice cumi na bine ku ijana urumva ko harimwo gapu niniya y'imbere ikindi nacyo n'aya mabanki y'uburundi cyangwa ama institution ugasanga nta bundi buhinga yobikozemo kuko novuga ati nta traceability y'abantu ihari si ahantu uvuga yuko bafise a record a data record umuntu ashobora gutresinga mu gihe ayo mafaranga kugira barabe kugira barabe ko abantu bashobora kuriha exactly kugira mbo kugira babibone barashobora kubibona gusa ikibazo ni cy'uko biroroshe kuba kuba wosaba ideni ukabura bwa ukabura because the, the monitoring the digital monitoring is not advanced ni ukuvuga ubuhinga bwo gukoresha ibyuma byo mu buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo barabe ibintu bimwe bimwe byo gutohoza kuri abo bantu basaba amadeni exactly exactly ikindi nacyo ni cy'uko urabye nko muri australia uza gusanga dufite nk'amabanki menshi which bica bisigura ko competition ici yashyira mu bantu ugasanga ati jewe ndajya muri iriya banki ndajya muri iriya banki ariko burundi nk'igihugu tukisugu tukishyira hamwe uza gusanga ama financial institution ari aharugwa which means rero n'umukiriya nta nta yindi option aza gusanga afise rather than going with that so ayo ni amachallenges manini manini namye mbona icyo ni ikibazo cyumvikana ko uko amabanki aba ari menshi niko n'abanyagihugu canke abakiri bato bose bashaka amadeni bahitamwo ibanki baja gusabamwo ideni bihweje inyungu izo banki zirihisha ku ngurane zibahaye correct ego ego cyane ni byiza cyane ngo tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na amizero ivan mwiriwe neza ivan muratwumva
turabumva neza e, muri hehe
duherereye mu rwanda mu rwanda amajahe
halo amajahe
mu ntara y'amajyepfo ni vyiza cane gose murafite ikibazo murafite iciyumviro turiko tuvuga ku vyerekeye kugwiza itunga turi kumwe n'umurundi akiri muto uh, amaze kurangura ibikorwa bihambaye cane gose e, mu gufasha urwaruka no mu gufasha cane cane uh, baba mu mahanga baba hanze y'igihugu duga ku ijambo ikibazo c'iyumviro
murakoze cyane reka mbanze nshimire fabrice ku nkunga yateye igihugu cy'u burundi ndetse n'urwaruka muri rusange Eh, hari ibibazo ufite nagira ngo mbaze fabrice nk'umuntu wageze mu mahanga ndabona ari iki gitera urubyiruko rwo mu biyaga bigari cyane cyane muri ibi bihugu ducumbitsemo kugira umutima wo kurarikira kujya gutura mu mahanga kurusha gutura mu gihugu cya- mu bihugu byabo icyo ni icya mbere icya kabiri nka fabrice umaze ku- kubaka izina niko nabyita niyo nama yaha abantu bumva bafite uwo mutima wo kujya kwiturira mu bihugu by'amahanga murakoze vuba
murakoze amizero ivan ibibazo bibiri eh, eh, niba mushaka kumwishyura ku byerekeye cyane cyane ikibazo cya mbere kivuga ko eh, mu eh, icyo wagitera urwaruka guhurumbira kuba mu bihugu by'amahanga ni ikihe n'inama mubwirira urwaruka nk'urwo duga ku ijambo
nzo gutuma urwaruka rw'iwacu bajya kuba mu mahanga eh, biba bivanye na the social life baba babona cyangwa ugasanga the way ah, ibi bihugu byo hanze byerekana the, the lifestyle yaho nkavuga ati rero um, hariho porogaramu nigeze kuba ndiko ndakora nise burundi diaspora uh, educational program aho b'abarundi bari hanze yo baje mu burundi bagira amahirwe yo kuganira n'aba bajene kugira bababwire ubuzima bwo hanze uko bumeze je nimba ari inama nogira abajene niyo kubabwira yuko burya abe ah, mu burundi turashoboye mu burundi turafise um, bo muri east africa dufise opportunity nyinshi yo gushika ku ndoto zacu gush- kurusha hanze mugabo ikintu kitugora cyane ni cy'uko ah, ntaworeka kuvuga vrema ko bivanye n'ibihe ibihugu byacu byagiye biracamo cyane cyane the colonial system na the political crisis turiko turavamwo turacirondera nicyo gituma novuga yuko ah, uwo wese ashoboye niyo yogira umutima wo kujya hanze yogira umutima wo kujya hanze avuga ati ngiye kwiga cyangwa ngiye kurondera mugabo agatima kakaguma iwabo kuko kujya nababwiye um, kujya gupagasa cyangwa kujya guca ingero ni ibintu bya ni ibintu bisanzwe kuko uwo ari we wese arabikora Ah, iyo umuntu abikoze muri iyo nzira good mugabo ntabe wa muntu ajabuka igihugu akaca agenda akivuga nabi kuko on the end of the day azogaruka kandi uriko uraraba imibereho yo hanze benshi barazi ko imibereho yo hanze uza gusanga igoye inshuro zitanu kurusha imibereho y'iwacu mugabo bikaba biba ngombwa ko nyine umuntu biba bisaba ko yi- ah, yi- ah, yipanze niko nabivuga nkavuga ati rero abo nohanura kujya gupagasa cyangwa kurondera ubuzima si bibi mugabo bagira ujya mutima wa patrioti eh, wa patriotisme wo kumenya ati niyo ngiye ngiye gupagasa kandi sindi buvuge igihugu canje nabi ahubwo ngiye guhiga umuti wo kukivura aho nshoboye Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika john ndayizeye mwiriwe neza
Eh, mwaramutse mwubahwa frederic Eh, murakomeye ngaho ni ukuri turashima akavura kazindutse kagwa hano karahise ariko ubu hameze neza ubushuhe bwagabanutse uvuze hano ni hehe
sida rapidi ayowa
Mu- muri leta ya ayowa muri leta zunze ubumwe za amerika nibyo ego yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na fabrice manirakiza ariko atubwira cyane cyane ku byerekeye imigambi y'urwaruka yo kwiteza imbere ah, ba mu burundi no muri australia akaba yaratanguye ibikorwa byo kwiteza imbere akaba kandi ibyo bikorwa biriko bigenda neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego me na cane cane umundamukirize umutumire fabrice fabrice mbere ni izina riryoshe kuko ni rya mutoyi wanje kuri data wacu nziza cyane rwose arakumva ego hanyuma ikibazo nashaka kubaza n'intererano ahejeje kubi- kubyishura uwo mu- uwo mugenzanzi yarahejeje kubaza ikibazo Eh, asa n'uwubitomoreho ibyo nashaka kuvuga ariko sinobura ibyo mvuga Eh, na cane cane ndamukejeje ku mutima afise wo gufasha ah, aba- a- a- a- urwaruka rwo mu gihugu catwibarutse na cane cane ku ntererano nashaka ko nawe yoduhanurira kugwaruka ruri mu mahanga eh, australia sindajayo ariko nk'aho mperereye hano muri leta zunze ubumwe za amerika niko ndabona imyifato y'urwaruka ruva mu burundi mu rwanda kongo muri ako karere k'iwacu iyo bashyitse ino bagize amahirwe bagashika imyifato baca bafata imyifato itabereye bagakopera imyifato y'ino mu bavukiye ino ugasanga badutse kunywa ibiyayuramutwe gukora ibintu bya hariya na hariya bibata mu buroko ugasanga ubuzima bwabo buhereye mu gasho n'ibi n'ibi n'ibi nashaka agire icyo yovuga kugira ngo azane itsinda ryo guhanura mwe n'abo bantu hanyuma ikindi nacyo nagoma mperetse ko nyakubahwa perezida wacu w'u Burundi je nama ndamukurikirana ku mpanuro aho rwaruka arabwira ati arazi yuko abahejeje amashuri cyane n'abariko bariga ubuzi buzogorana ko baburonka kugira ngo biteze imbere atariko ntibagaye ubuzima barimwo bahere ku tuntu duto duto duto duto duto duto baduge mpaka bashike ku bintu bikomeye hariho n'impanuro yabahaye ati ndazi umuntu yahereye ku rukwavu rumwe n'inkoko imwe atari ku bageze ku nka cyangwa imoto mbere n'abandi bageze ku modoka mwe n'abo bantu none nk'umuntu yahezagiwe kuri iryo terambere ryo gufasha urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye muri diaspora afise umugambi umeze gute kugira ngo abatererere ibyiyumviro by'ingene batorera amaboko mu mpuzu bagume bikanyira ngo barakenye kandi hariho ibintu byo gukora nk'akarorero jewe ukuntu mbayeho ngaha sindera amaboko ngo nibiki nibiki aho mperereye muhira canke mu ndimiro zitandukanye jewe usanga umwanya mba ntari ku kazi cyane nako nakora ibindi ndawumarira mu ndimiro mba narateye ibintu biri fureshi kandi bikanteza imbere nca niyumvira rero ati kubera iki urwaruka rwacu mu burundi no mu karere nabo batawukora nk'uwo mugambi ariko umwanya bakawugabanya wo kuja kuririkara bakirirwa ataco bariko barakora vyari ivyo nashaka kuvuga murakoze murakoze john reka fabrice atange impanuro ndabona ko urwaruka arushishikaye duga ku ijambo kuri ivyo bibazo bibiri
novuga ati ku kintu kijanye n'uko ukuntu abajene canke urwaruka ruri ngaha ruva mu bihugu iwacu bagora kubona intumbero ugasanga bagiye mu biyayuramutwe we have to understand ko hari ikintu nokwita culture shock iyo culture shock rero ni ya gapu nagenda avuga urabona nko novuga ati ababyeyi b'ubwo bwaruka aho uri kuvuga ku kuntu imico iba itandukanye iragongana iyo bari bafite mu burundi igahura n'iyaha exactly imico iragongana bakaba biba ngombwa ko biga ukuntu bashobora kwiga gufata umurongo mwiza obviously uza ku uza guhimbara ababyeyi babo babo muga nabo bagashobora kubaho uko babyifujije muri ibi bihugu byateye imbere rero kuri icyo kintu nkavuga ati ni ibintu twese dufitsemo uruhara baba ari ababyeyi babe na twebwe koma abajene mfatiye nko ku kintu cy'ababyeyi urabona majorite cyangwa abantu benshi b'ababyeyi bacu ni abantu bagiye barabye no mu mahanga bahunze intambara intambara zagiye zirava ntitwo zigarukako mugabo ni abantu bajyanye trauma rero iyo bashyitse ngaha cyangwa iyo dushyitse ngaha hariho umwanya bifata wo kwivura mugabo nkavuga ati tureke kuza turagira uwo mwanya muremure tumenye yuko ibyadushikiye ahubwo bidukomeza bidukomeza kuko mu cyongereza bavuga ati what doesn't kill you make you stronger rero tuce twiga gufashanya kuko nama mbona nk'ubu je nabaye perezida wa kominote muri australia imyaka ine kandi ndazi ko no ngaha bihari ugasanga abadiaspora canke muri kominote z'abarundi bari mu mashengero menshi atandukanye bakaca bazana ijambo bita mu nyankire waza wumva ati kubera uriya muntu acengera kwa naka ati jewe sinjayo akaca yo blija wa mwana wiwe atazi icyo bariko barapfa ati ntuzoje hariya emama hakaza ibintu by'amoko emama hakaza ibintu by'iki izo ngorane zose rero ziri muri kominote zacu irifo yuko tuzirengera tubanze twige gukorera ku mugozi umwe iyo niyo nzira yonyine izokwereka abana bacu ko ko turi ku mugozi umwe none umubyeyi azoba yiyica eh, azoba ari muhira aca atangura ah, kwidogera mugenzi we abana biwe bari ngaho o aba- abana bariko barabyumva umva azoca babona ati there is no way iyo ndiko ndaganira n'abajene nkumva ingorane ni- n'intuntu bafise nyinshi uza gusanga riyiva ku rwanko twenyene tuguma tu- tuza tura Ah, tura- turavugira muri cyane tuguma twerekana muri ibyo je ikintu nohanura cyane ni cyuko hariho iyo koca shoko bande bumve ko aba ba- bana babyaye ngaha a- no jeho novuga ati ni nk'abazungu Eh, ni nk'abazungu n'abantu ntubazanemo iby'amoko ntabyo bazi ntubazane mwongo mu nyankire ntabyo bazi muri iyo nzira rero hageze yuko dukorera ku mugozi umwe tukarengera cyane cyane ababyeyi bakarengera ibyo bibazo bagiye barahura nabyo bakabona tubu turi mu buzima bushasha bwo kubaka bwo kwiyubaka no gucira inzira urwaruka rwacu tuta um, ubwo rwanko twagiye turahura nabyo tubyigize kure cyane yego me reka
Ah, hariho ikindi kintu yari yavuze ku kintu kijyanye n'ubuzi ubuzi ku- kutitoraguza gukora ubuzi ubwo ari bwo bwose kugira ngo ah, Ego.
ah, muduge mu kanya gatoya cyane rwose mwihute ndabona akanya katujanye Ego, dufite ibibazo ego.
abanywanyi benshi Ah, bivanye n'ukuntu igihugu cyacu cyakoranigiwe na Fra- ah, n'abo ah, n'aba ndabimba ntabivuze neza uza gusanga rero mentality abajene bacu bo mu burundi bakuranye iri completely different n'iyi niyo no kwita bo muri commonwealth kuko um, uh, muri francophone uza ku bose urumva bagira desire yo gukorera mu mabiro nkavuga ati rero iyo niyo ntambwe twasize ubu hageze yaho dukura mu mafu- mu maboko mu mufuko niyo uba warize universite uje kurima itomati nimba warize universite uje kurima ah, uje korora i- impene uje korora ingurube iyo niryo terambere rishobora kuduteza imbere nayo Ego.
ubundi abadiyasipora nabo bumve ko ari twebwe ah, ni twebwe mizero y'abarundi mu nzira yo kugira aya m- ah, nimba tugize imana tuka- am, tugakora ubuzi tukaronka udufaranga duto eh, dukeyi dutanguza imigambi ishobora kuronsa abo bene wacu akazi impanuro nziza cyane rwose reka duhe n'ijambo habyarimana innocent muriwe neza
ego murakoze cyane ndabumva hama murakoze cyane no kumva n'ijambo Muri higa, Innocent.
Eh, musanze eh, umu- uwo murundi mu diaspora namukurikiranye kandi numvise ibyiyumviro byiwe ni byiza eh, gukunda igihugu cyawe c'amavukiro kwanza kuko nicyo gituma usanga dufite amazina abiri hari izina ry'igihugu cyawe hariho n'irindi zina ry'ubukirisitu ko natwe abarundi turakunda imana mbo ikintu rero kihari ibyo nabonye nka komezi iriya ibwirisi dusanga dufite nk'abajene mu gihe ushobora gusanga ko umujene ah, haku- hakwironderamo akazi we arondera akazi kuri leta urumva mbo haku- hakufata ati none jewe kugira ndonke amahera nkora iki canke ni igiki nokora kugira amahera aze canke ni igiki nokora kugira nterere mu, mu, mu gihugu kugira mb- ntange akazi urumva ugaca usanga barigumbira ko uyu aronse akazi yaronse akazi ugaca usanga ah, uwundi ntashobora guha- nta- ntashobora guhamagara uwundi Bo, ugaca usanga na bya bintu by'amoko twa- twagiye turacamwo uyu ni muhungu wa naka uyu ntumuha akazi ni- umva ugaca usanga hari ibintu bifite intambamye mu iterambere ariko mu gihe hariko haraza abajene ah, bashobora gutahura iki kintu nacyo ni cyiza cyane mbo ikindi kintu nabonye ya- kigaruka ngaruka kuri koronavirasiyo twaronse bo mu gihe mu bihugu byinshi umaze gutembera nk'abongereza usanga bo bo barakora Eh, barakora bafata umwanya muniniya bafata umwanya muniniya ba- bawuhebera akazi ugaca usanga hariho udukorwa duto duto dushobora gukora kugira twinjirize eh, amahera mu gihe mu burundi ho uca usanga umujene agukora ay- abwirwa ko yambara impuzu igoroye hama akagara ugaca usanga n'ibihumbi icumi afise ku mufuko uca usanga ari ikibazo ariko mu gihe hari faza abadiaspora nk'abo babatera intege kandi ni byiza cyane ah, ko byiza turengera ubwoko hama tugire urukundo nico kizo- nico kizodufasha gutera imbere no guteza imbere igihugu ivyiyumviro vyiza cane rwose eh, innocent reka duhe kandi n'ijambo wundi munywanyi eh, Rugwi- Ru- rugwizangoga janvier mwiriwe neza
mwiriwe murihiga janvier
yaroreye mu rwanda mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka ruhango ni vyiza cane rwose eh, turi kumwe n'umushinga ntahe fabrice manirakiza ibibazo ivyiyumviro mu kanya gato tuga kwijambo
icyo sinjye kino gihe mvuye mbonamo n'imbogamizi gikomeze kuba cyane cyane mu rubyiruko
duga ku ijambo turakumva
n'imbogamizi mu rubyiruko ibintu byo gutanga ibintu by'ikimenyane mu gutanga akazi bishobora kuba imbogamizi mu gutuma urubyiruko rutatera imbere rero kuba hari urubyiruko rushobora kwiteza imbere rukaza yenda tuvuga ko iby'ikimenyane na za munyangiro turabizi tugiye tugendera ku mateka y'ibihugu byagiye amateka mabi yagiye aranga igihugu zimwe mu rwanda turayazi ugasanga mu gutanga akazi hagiye kuhakozamo ikimenyane cyangwa se ugasanga ibintu bya munyangiro birakora bikomeza gutuma urubyiruko rudindira mu iterambere urugero ikindi kintu ikintu cyo kwitinya mu rubyiruko uba witinya kumva ngo ibintu ntabwo bishoboka naho kubera ya munyangiro ugasanga urafeta ibirenge niba warugera no gushora bizinesi ugasanga ufite ubwoba uravanga wajya kuyishora ahandi mu kindi gihugu kandi wagombye gukorera mu gihugu cyawe ugateza n'abanyagihugu bawe imbere bityo igihugu cyawe kigatera imbere iyo numva rero nanjye navuga numva ntatanga inama y'uko nk'urubyiruko twakwirinda kureba ko ibyo bintu by'amoko na za munyangire byagiye biranga ibihugu byacu ahubwo urubyiruko tugomba gukundana kandi tugakorera hamwe ni impanuro nziza cyane rwose murakoze mushana hehe rugwiza ngoga janvier fabrice manirakiza abashinyantahe bose innocent habyarimana na janvier rugwiza ngoga bahuriye ku kibazo gihambaye cyane rwose bavuze intambamyi kimenyane bavuze intambamyi zishobora kuba mu rwaruka z'amoko bakaba batera akamo gasaba ko ahubwo rwaruka rwakorera hamwe rugashyira ku ruhande izo ntambamyi zose kugira ngo rushobore gutera imbere ibyo byiyumviro mu bivuga kuri murakoze cyane ni impanuro nziza kandi nibaza twumva n'abariko baratwumva bose bumva kuko igihe cyo kujyana vrema irifo yuko tubona ko cyaheze rwose tukabona ko iterambere riko riradusiga ibyo rero byo gufatira ku kintu kibi kimenyane habe mu masoko habe muki ntawureka kuvuga ko bizwi ko byabayeho ndetse n'ubu ko hamwe hamwe bibaho mugabo tubone ko hariho at least intambwe turiko turashikako iyo ntambwe turiko turashikako jewe ku bwanje ntera kama abadiyasipora ko kuvuga ati ni mu bo abadiyasipora cyangwa ababishoboye bose yuko ikintu kiza gukiza indwara nk'iyo nicyo twita segiteri purive purayiveti segita hariho ukuntu uwo ari we wese abona yuko pabulike segita cyangwa gukorera leta ariyo ariyo ariryo terambere ariko nta gihugu na kimwe uzosanga cyateye imbere uko uza gusanga cyatejwe imbere na private sector kuko muri sekiteri purive biguha puresha yo gufokesinga kuri sikirizi cyangwa kuraba ibyo umuntu ashoboye rather than uwo ari we ibyo rero nkavuga ati ni shanjema cyangwa ni cenji turi ko turagera ko aricyo gituma nafashe iya mbere yo gupromotinga iyo sekiteri purive nkamagarira n'abandi ko two twoshyira investment cyane muri izo sekiteri purive nkasubira nkamagarira na leta ko yobandanya ishyigikira sekiteri purive kuko niyo niyo fondasiyo y'iterambere niko nabivuga murakoze ku mpanuro nziza cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi chaste sylvain sibomana muriyo neza sibomana muratwumva muri hega sibomana
turabumva muri hehe
turi burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi kumwe na fabrice manirakiza
mu bisanzwe jewe ko ibyo bintu byo gukorera muri segiteri pibe na jewe ndabishyigikiye cyane kuko no mu ishuri nize ibintu bijyanye na odite kontorore do gesiyo kandi mu oditere tujuye amarirende panda burya aza gusuperiviza ayandi manterepize ukungene bigenda nayo ubundi yama ariko arashaka gukora ku ruhara rw'iwiwe ni ukuvuga bya bintu nyine umuntu mu bisanzwe byo kuba rwiyemezamirimo alo turakumva
umuntu aba ashaka kujya mu bintu bijyanye no kujya mu bintu bya rwiyemezamirimo guhanga ibintu bishasha kuko ndamaze kubibona igihugu ntigishobora kuba cyotera imbere mu gihe hatariho abaporodwiza amaporodwi kuko igihugu cyacu kumwene kimeze benshi ni kubera birukira mu bintu bijyanye no gutanga serivisi ari nayo mpamvu baba bariko baridoga bamwe bamwe ngo ibintu bimwe bimwe byaduze ntibyoreka kuduga mu gihe atabantu bahari baporodwiza ahubwo nk'uwo murundi ari hanze muvukanyi yoraba nyiri ukungene ashobora kuba twegeranya abajene antake yoba asanzwe afise nk'uburyo agashingisha nk'ikigo gishobora kuba coduha ubumenyi kuko wewe yoba yaramaze gutembera yagiye abona byinshi mu mahanga hanyuma akadusangiza ubwo bumenyi hanyuma tukaza gukora tugiye gukora tukagwiza umwimbu hanyuma igihugu kigatera imbere ni vyiza cane gose shaste sylvain sibomana uh, mushikana fabrice manirakiza mushikana sibomana ashikirije icyimviro gihambaye cane gose nka mwebwe mumaze gutera imbere mu vyerekeye ivyo bita mu congereza startups uh, gutangura kwikorera kuraba nk'ibintu umuntu ashobora gutangura kugwizamwo itunga muha ico icyimviro ciwe c'uko nk'igihe muri mu burundi mwokoranye urwaruka mukarugisha nk'ibintu bya workshop reka ibikorwa bimwe bimwe byo gukarisha ubwenge ibyo bintu n'ibintu bishobora kuba biri ku rutonde y'ibintu rw'ibintu mushobora gukora mu gufasha urwaruka ego neza cyane nagira mvuge ko ibyo biri mu migambi turi ko turategura kabisa mugantureka kuvuga nuko ko uwo wese yoba yipfuza consulting cyangwa impanuro cyangwa intumbero ivuye iwanjye aho nshoboye arashobora kundondera akoresheje telefone zanjye jewe ndi ndi openi cyangwa nditeguye gufasha uwo ari we wese nayo ubundi vurema tura kuri ibyo bijyanye workshop nk'uko nababwiye ko nari naratanguye porogaramu yitwa burundi diaspora educational program yari ifisemo iyo element ya startup niniya kuko nimba fabrice ariko arakora ibi hariho n'abandi bahizi benshi bariko barakora ibikora inka so ibyo byose rero turabyumva kandi turi ko turabikorerako ni vyiza cane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na obed neri mani mwiriwe neza
eh mwiriwe muri hega obed neri mani
eh duherereye mu gihugu cya tanzania muri tanzania ni vyiza cane rwose mu kihe gisagara
eh turi mu muri karagwe muri karagwe mu ntuze muri kagera karagwe ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku migambi yo kwiteza imbere kugwiza itunga cane cane mu gwaruka cane cane mu barundi baba uh, muri diaspora tuga kwijambo turi kumwe n'umushigantahe Fabrice Manirakiza ikibazo icyumviro
eh Fabrice Manirakiza ubwa mbere na mbere mbanze kumushimira kabisa yakoze ubwitange ntangere kweri ahubwo n'abandi ba diaspora babirebere ko kweri bafite ubushobozi aho kuguma bari iyo hanze mu mahanga boza no gukorera imirimo ibikorwa mu gihugu cyababyaye bagafasha n'abandi na bene wabo baba bahari bagatanga n'ubuzi kuri bo kabisa ikibazo ni ukwibariza umutumirwa none nk'abantu bameze nkawe cyangwa bafite ubushobozi bafite n'imigambi barangurira hanze y'ibihugu abadasipora abagira iyihe nama bo batiyumvira kuba boza gukorera ibintu nk'ibyo mu gihugu cyababyaye
murakoze murakoze obed nerimani fabrice manirakiza duga ku ijambo mu kanya gato ego murakoze cyane mu minsi heza hariho amatrade fair twagira muri someni ya diaspora n'ubu iyo ndwi yahariwe abadiaspora izotangura vuba menga ku itariki mirongo ibiri na zitatu mu burundi rero nkagira nkatera akama abo badiyaspora basanzwe bariko barakorera imigambi yabo kumenyana n'abandi cyane cyane dufatiye nko kuri iyo ndwi yahariwe abadiyaspora mugabo no kumenyana n'abandi basanzwe bariko bararangura imigambi mu burundi ndetse no hanze nyene kuko burya ikintu gituma umuntu atera imbere ikintu gituma igihugu gitera imbere ni nico two eh, nico bita trade fr- eh, freedom canke ah, kuda- ku- guhanahana ibidandazwa rero nkavuga ati ibyo bintu byose ndamaze kubona ko bikunda kandi bishoboka kandi ndafite abatari bake basanzwe bariko barakora iyo migambi em, bagahana ibidandazwa n'abatandukanye akarero no ngaha ntibicaye ubu muri leta zunze ubumwe za amerika y'abarundi benshi bamaze buguruye amasoko yabo ngaha mu burundi ndafise akarero k'uwundi wo muri australia afata ibitoke abiranguye muri um, mu burundi akabitekera hanyuma akabishora hanze urumva ni umuru- eh, ni umurundi asanzwe aba hanze ariko ararangurira imigambi yiwe hanze desir agakura ayo maproduwi yiwe um, mu burundi mugabo ni nk'uko ashobora kuba avuga ati abari mu burundi nibandungikira ayo maproduwi hanyuma ndayadandaza ino ni n'ibintu biba mu kawa ni n'ibintu biba mu ah, mu byimburwa byinshi bi- eh, by'i burundi nkavuga ati rero ahubwo no kuraba ukuntu tuza turamenyana n'abo basanzwe bariko barakora iyo yindi migambi ni vyiza cane rwose reka tuhe n'ijambo kandi egide masabo mwiriwe neza
mwiriwe cyane murihega egide
Eh, ndi ngaha mu gisagara cya bujumbura duvuga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
yego nagomba nshimire umutumire mwatumiye kumbure ni vyiza cane rwose
Eh, hama nongere namwe ndabashimire kuba mwampaye umurongo kugira ngo nshikirize icyiyumviro cyanjye turagushimiye kandi turakunda kuba turi kumwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika
yego hama nagomba ndamubaza utubazo tubiri yego
kuba yiyumviriye kuzana uwo mugambi mu burundi ni icyiyumviro cyiza gikorwa n'abarundi bake yobategekanya muri ibyo bikorwa azotanga kugira ngo kumbure ugwaruka ko arirwo rushomereye cyane atanga ubuzi kumbure ko yagiriwe ibakwe akaronka agatahe ko gutangura kubera abagenda babura agatahe ko gutangura
ikibazo cya Hama kabiri ikigira kabiri
duvuga ku ijambo ikibazo cya kabiri
ego mbega leta yoba itegekanye iki kugira ngo kumbure nimba ari uje gukora imitahe ngaha mu burundi mworohereze aca mvuga nerekeza kuri aba ayi navuga bagejwe api canke ibintu vy'amakori kugira ngo worohereze ugomba kuzana ikintu navuga kizanira inyungu muri rusange abenegihugu muri rusange
murakoze egide masabo ibibazo byiza cyane rwose duvuga ku ijambo fabrice murakoze cyane Um, ni kube nk'ako nk'uko abivuze jewe nsanzwe ndi mu bantu mbo no kwishira mu bariko baratanga akazi benshi kuko uh, proje ya csb village ari proje ifite valere y'imiliyaridi icumi iriko irakogwa um, irubaka amazu y'abadiaspora canke abari uh, bo y'abadiaspora ubu turatanga akazi mm, kangana n'aba eh, duha akazi abantu barenga amajana atanu ku munsi uh, bariko barakora han- harimwo n'abayede abamaso nkaba mvuga ah, mbona neza ko iyi poroje izohera itanze akazi karenga ibihumbi icumi Um, rero nkavuga ati muri abo bayede bamaso harimo abajene harimo aba- imfuvyi harimo abapfakazi rero na jewe birandyohera cyane kuba mbona ndiko nda eh, ndagira- ndatera agacumu k'ubumwe cyane cyane mu kugabanya ubushomeri um, ikindi naco kuco mwari muvuze ku- mu koroherezwa na leta novuga ko ku byo jewe nzi ndazi ko um, abadiaspora bafise uburusho butandukanye akarero nakuko umudiaspora aba ariko ararangurira imi- ashatse kurangurira canke aba ariko ararangurira imigambi yiwe mu burundi iyo um, asabye koroherezwa ku matagisi yo kwinjiza ibintu ico bita exoneration ah, bira- biroroshe kuronka um, ni itegeko umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu aheruka gusinya ryorohereza abadiaspora ivyo byose rero birimwo nkavuga yuko uwo ari we wese yoba ariko ara- yoba yifuza kurangura imigambi mu burundi ko mu diaspora ntiyitinye nayo ubundi ku kintu kijanye no kugwiza akazi ndabona neza ko turiko turabishikako Eh, fabrice manirakiza hariho ikibazo nkoramutima eh, umuntu wese agiye gutangura umugambi wo kwiteza imbere kugwiza itunga ategerezwa kuraba hariho nk'abantu benshi bashaka gutangura gushaka gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bataranonosora cyane rwose uwo mugambi mu congereza bavyita ngo sort analysis aho ubanza kuraba ubukomere bwawe ingufu zawe aho ziri eka ukaraba n'ibintu aho ujegajega hanyuma ukaraba les opportunité ukaraba eka amasoko n'ibindi eka n'ibintu byose byogeramira icyo ubwo rudandazwa aribyo bita mu cyongereza threat threats impanuro mwoha nk'ugwaruka abarundi bo muri diaspora abarundi bo mu burundi abakiri bato bose bashaka gutangura kwiteza imbere ibikorwa byo kwiteza imbere wihweje ibyo abahinga bita sort analysis impanuro mwobaha ni nk'izi murakoze cyane iyo ni ingorane niniya cyane nkunze kubona muri business development yo mu burundi kuko mu burundi abantu vrema barakunda gukopi gugira kopikole canke uh, kwigana bakabona umuntu ngo ni kubera yubatse ihoteri bakavuga ati nanjye ntubatse ihoteri nk'iya kanaka sinemera ariko ugasanga uwo muntu yubatse iyo hoteri ubwa mbere yaragize business analysis yaragize iyo SWOT analysis uwo wa kabiri rero akaca ahura n'ingorane akaca atangura kublaminga ngo ugasanga ariko arablaminga leta ugasanga ariko aragirika ariko ugasanga ni iyo mistake yakoze mu ntango rero nkavuga ati iyo ugiye gutangura business iyo ugiye kwinjira muri business umugambi wawe wige witonde ama highlights ma, amwe amwe canke ibintu bikuru bikuru biteke utegerezwa kuraba ko wagize imbere y'uko utangura umugambi uba uri mu diaspora uba uri burundi gira iyo SWOT analysis yo kuraba ati inguvu zirihe mbega abakiriya nzobaronka ku kiguzi kingana gute bangana gute mbega amafaranga nashizemo nzoyagaruza ryari um, umuntu ucyo wongera uraba icyo nokwita risk management risk management ni ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ati mbe none bitagenze uko ndabyifuza nzoca mvayo gute cyangwa bizogenda gute kuko nk'abantu usanga bagiye gusaba amadeni muri banki ukaca usanga rero ko iya ngaruka namwe ndababwira iterwa n'uko kuntu abantu batangura amabizinesi batabyize bakaca baheranira amabanki amabanki akaca ashira todo entere hejuru kugira agarure cya kinogo cya cya kinogo yagize ikindi nacyo ni business plan mugabo hejuru y'ibyo byose ni innovation kuko iyo turi ko turagira amabizinesi turaba ikintu twakwita iterambere ntitube kwa kundi usanga nyine ati nakuze mu burundi mbona abari bo bose bubaka amazu ya gasekebuye ati reka nanjye nubake inzu ya gasekebuye no reka tugire innovation turabe ati ni ibihe biza kugira configuration na greenhouse ni ibihe biza ku navuga ati bizana ku kabijya nkavuga ati rero mu majambo make icyo ntuhanura ni uko imigambi yose amaporoje yose tujya kwinjiramo tubanze tuyige dufise abantu babyigiye tubaha akazi tugwite akazi hanyuma dukora ibintu bigeraho impanuro nziza cyane rwose ndabona akanya katujanye ariko nashaka duhe ijambo umunywanyi radiyo ijwi rya amerika wanyuma pacifique niyo ku bwayo mu kanya gatoya cyane rwose mwiriwe neza
mwiriwe muri higa pacifique
nitwa pacifique ndiyo ku bwayo duka ku ijambo ikibazo cyiyumviro ufise amasegonda make cyane rwose ku kibazo kugira ngo baguhe n'inyishu duka ku ijambo
murakoze cyane byerekeye ntera intege uwo mvukanyi
ni byiza cyane rwose
twariko turamutera intege kuyokomeza kwitaho na cyane cyane kuyikorera mu gihugu cy'amavuko ni byiza cyane rwose urakoze pacifique ndiho ku bwayo mushigantahe manirakiza mu kanya gatoya cyane rwose impanuro mwoha urwaruka muri rusange ku bijyanye no kwiteza imbere n'izi murakoze cyane nk'uko nari nabivuze mu ntango jewe no bantu uravuga ati turengere ibidutandukanya tuhurire ku biduhuza dukure amaboko mu mufuko tunarinde nibyo navuga
hari impanuro mwoha nk'abajejwe korohereza urwaruka cyane cyane abajejwe iby'amatagisi murakoze cyane ugwaruka nibwo burundi bw'ejo sina burundi bw'ejo ni burundi bw'uno munsi mu minsi iheze haraho nabonye umuntu yavuze ati uripfo yuko tudaguma tubona urwaruka nk'abana bacu dute- tubwira ngo kora ibige kora ibino ubu hageze yuko dukorana burya ugiye kuraba ah, aho isi igeze n'abariko ah, barateza imbere iyi isi uza gusanga majority ari abantu bakiri bato cyane rero abantu bakiri bato ca- ah, bakiri bato ko mu rwaruka canke abajene ni abantu bashoboye nibo ba nibo ba novuga ati ba- bashushe nkavuga ati rero irifo yuko ubu tuta ah, tutabaraba nk'aba- nk'abana bacu ubwo tubaraba vyiza- nk'abagenzi ni vyiza cyane rwose eh, fabrice eh, manira kiza ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo uganire ni radiyo ijwi ry'amerika turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na nadia taha yadufashe kwegeranya ibi biganiro turabashimiye inshuti mwese mwaduteye akamo mugashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu muri isanga c'uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese